my people, e get report wey dey come meet us right now say uh, esther Jai say e tell caviarcy say caviarcy strategy say e no go fit win queen naomi hmm my people, no be small tin as we hear this one now we say okay make we come make we touch light and togeda welcome to my channel if you never subscribe if you never follow me for my facebook page make you subscribe share this video and follow me god will bless you now, my people. only of ife later wen in comments for where he go do when he stay for seven days when he come out from dia kabiyesi can talk and say he talk many things, my pipo wen dey you know say kabiyesi not they too talk like that. Not be say e no dey go they talk so kabiyesi tok say dem call him king When no the fit keep wife he say thank god say you know say on an opportunity for kabiyesi to take to take talk again na be this one you understand for a very long time now we never hear say he talk. After that one when he don't come and come talk, when he they call his wife their name when he they they talk say And eh, this one na graduate This one na this one This one na this one e no come talk again Now of recent now now e come come tok again and we know why kabezi they do all these things kabezi just they do am to offend queen naomi for queen naomi to be jealous Now im e make kabezi do am so right now as me and they talk. tok kabezi come dey tok about how they take all am name how dem take talk say e no fit woman belle how dem take talk say e no keep woman for house say women dey come dey go dem dey leave am e say come thank god say right now no woman leave am all of dem dey <laughs> no woman leave am all of dem dey <laughs> kábíyèsí o kádé pẹ́ lórí <laughs> kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ṣé e no be ṣé kábíyèsí no go fit keep any woman at the end of the day say right now she don keep he don keep women at least for two years right my people, the way when caviarcy when he take talk that day caviarcy really bring he really offend many people, especially people wey be say they dey try to bring queen naomi and caviarcy together, na caviarcy offend because the way when he take dey talk, like say wetin dem talk? say no be true we know how many women when he leave caviarcy we know how many women caviarcy marry when he not take born na queen army can't break the yoke He can't take born pikin Ooni of Ife married for eighteen years e no born picking. Now they hear me so na queen army na break the yoke my people they say olórí um, reverend ajayi tell kábíyèsí say all these things wey kábíyèsí dey talk say e no make sense o you say no if na your tra uh, uh, tragedy be this one to take get queen naomi back He say queen naomi no go come back like this He say e no go dey e own after you come come again say you dey call am he no gree pick up because wetin you dey do so e no make any sense because the day wey Ooni of Ife talk all these things We are supposed to know say when say ah na god give am di women the women come day, the women come provide children the woman come do this one her palace im palace come full im palace come do dis one olorife not need all those things sometimes you know my people, reverend esther ajayi tell kabiyesi say di tins wey kabiyesi they talk." He say e no like her. say kabiyesi not supposed to talk like that you understand Kabezi say he dey upset because of what he happen when he no dey when he go this uh, eh, dat place when he enter for seven days say now some kind things happen for palace and he no like him. so all those things they upset him. so now he make am wait whatever he talk Now he make now that thing na im make am come dey talk like that. They say when Kabezi come out for that place when he go for seven days He gather the whole women He come pray for them. He get some tins wen e happen wen caviarcy reverend ajayi dey make am dey understand say as a king e no suppose to talk like that. He say na anger true true eh my people. i know say oni of ife na anger na because of queen ami na im make am dey talk like that. anger when e dey with am e get video wey i first do wen i first take tok say caviarcy dey vex for queen naomi na be all these things wey e dey come out for him e mouth you understand my people. something you wan hurt her you want to hurt her my pipo according to wia me for hear dis gist e say na di first time when caviarcy go do anything like that. anyway you know say there be new bloggers you understand There be new bloggers thank god for them, as they dey get the joy no be the first time wen kabiyesi go talk. am dis is the third time you understand the third time wen kabiyesi go talk this kind thing. na be this one when he go use some kind of word you go know say na olori naomi na kabiyesi dey talk to like say as Kabi as olori naomi even still hear this one she no dey she con really dey upset you understand she con dey upset when uh, olori um, when reverend um, esther ajayi ask kabiyesi why he gonna dey do all this kind thing he say he want make make queen naomi feel this thing rejection when he feel when queen naomi do am that thing na im make am do wetin he do na im make am dey talk like that no be say anything my people some people dey say um, They no want make olori naomi go back to caviarcy you go see and dem go They write them. some people go write eh make queen naomi go back e no supposed to born one e no supposed to olori naomi picking now. shebi e go be six years now yes tadenika will be six years When they born am now when we say small time tadenika will be seven years small small small small di pikin don grow we still dey here dey tok instead of us to dey to dey to pray for queen naomi becos kabiyesi no go gree leave queen naomi alone we all we know dat one now kabiyesi go dey there e no go leave and queen naomi no go marry i even hear say queen naomi say e no go go palace if he like him marry e no marry say e go dey like dat or di gist wey me i hear be dat one you you understand so if you like him marry if you like him no marry e go dey like that people dem say if you watch the video when wey see for talk concerning all this oloris they say you go share tears you understand i never i no see the video and according to the gist wey we dey hear now They say reverend esther Jai don't talk say right now im no go put mouth again say he don't answer concerning queen naomi case and oni of ife case say e no wan talk, put e no wan use e head carry wetin e no be e own now some people dey vex dey say e carry know say all these women say dem be everything to him dem dey good to him dem be heaven and earth to him He say wetin dey now he say make dem go make dem come and eh, make him go do leave queen naomi set queen naomi free make queen naomi move on